Iyi ni radiyo nk'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi ni kuwa mbere itariki mirongo ibiri y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri kumwe na federika nkundikije tufashwe nabi cyane kuko mbere no gufungura ngaha badufungurira nabi rwose hari ibintu by'imikate byumye bitagira n'inkozo baguma babaha nyine uyu ni umwe mu barundi b'abakinnyi b'urukino rwa bogisi bapfungiwe icamaso mu gihugu cya gabon aho bari bamaze iminsi mu nkino zariko zirahabera inkuru hamwe n'inkuru yerekeye mutahe ibanki y'isi yose izoha igisata c'indero mu rwanda hamwe n'inkuru yerekeye agahengwe mu gisagara ca minengwe muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo turazigarukako mu kanya kari imbere imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu aloyize bigirimana adushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi muramutse neza aloyize uramutse frederic tuyahere kuyavugwa mu burundi abanyagihugu bagera ku icenda baraguwe ko n'umusozi aho bimba bimba ubutare muri komine ya kabarore mu ntara ya kayanza muri iyo mpanuka ababa ba mirongo ibiri barahakomerekeye aya makuru dukesha abanyagihugu b'abakunzi b'ijwi rya amerika bo muri komine kabarore muri iyo ntara ya kayanza uko babimenyesha iyo mpanuka yabaye mu masaha ya saa sita ku munsi wa gatandatu ikomotse ku musozi wa bomokeye ku bari ko bimba amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa koruta mu bari muri icyo gikorwa abagera kuri cumi n'umunani barahakomerekeye abasinzikaye cyane baciye bajya kuvurirwa mu bitaro bikuru by'intara ya kayanza ababonye iryo sanganya bemeza ko rishobora kuba ari ryo rya mbere rihitanye abantu benshi aho bimba ubutare ariko bakavuga ko ritari ribaye irya mbere isoko ryacu rimenyesha ko abo bimba ubutare bamye basaba ababakoresha kubakingira igihe cyose amasanganya nk'ayo yagiye araba n'ubu bagasaba ko abo byega bose bafata ingingo zibereye ku mvo z'umutekano w'abimba ubutare no gukingira kazoza k'imiryango yabo muri afurika abategetsi ba gisirikare barongoye igihugu hamwe n'indongozi z'abari mu myiyerekano muri sudani barasubiye mu biganiro byo ku munsi w'imana bigamije kurangiza ishingwa rya leta nshasha ishobora kuzosubirira abajenerale bafashe ubutegetsi inyuma yo kwirukana omar al bashir uko gusubira mu biganiro kuja inyuma y'aho ibihugu bikomakomaye ku isi bisabiye ko biba ngombwa ko amasezerano yo gushinga leta mfatakibanza afundikwa kugira ubutegetsi burongorwe n'abasivile nk'uko bisabwa n'abanyagihugu bari mu myiyerekano imbere y'ivyo biganiro byo ku munsi w'imana ejo abanyagihugu bari mu myiyerekano bashimitse basaba ko leta iyo leta nshasha yotwarwa n'umusivile abantu bashika ku icumi na batandatu barakomerekejwe n'igisasu gituritse cate git giturika cyatewe kuri bisi hafi y'ibyibutso byo muri misiri byitwa piramide by'ahitwa giza ejo ku munsi w'imana nk'uko byashyikirijwe n'abajejwe umutekano abategetsi bavuze ko iyo bisi yari itwaye ingenzi mirongo ibiri na zitanu nka zose zigizwe n'abakerarugendo bamuka muri afurika y'epfo nta muhari n'umwe uriyitirira icyo gitero icyo gisasu cyaturikiye hafi y'iratiro ry'ibyibutso bya piramide mu kwezi kwa cumi na kabiri abakerarugendo batatu bamuka muri vietnamu nabo hamwe n'abanyamisiri n'umunyamisiri umwe yari abaherekeje barishwe igihe bombe yaterwa kuri bisi barimwo hafi y'ivyo vyibutso nyene vya piramide muri ico gihugu ca misiri tukiri muri afurika kandi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni yaranebaguye cyane ibitero biheruka kubera muri mali byishe byongera bikomeretsa abasirikare bajejwe kubungabunga amahoro n'umutekano umuvugizi wa antonio guterres yavuze ko umukuru wa oni ababajwe n'urupfu rw'umusirikare yamuka muri nigeria hamwe n'uwundi yakomeretse inyuma y'igitero cyagabwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana i Tombuktu mu kindi gitero abasirikare batatu ba Chade barakomeretse igihe imodokari barimwo yaca ku gisasu ca mine mu ntara ya Kidal Guterres avuga ko gutera abasirikare babungabunga amahoro ari icaha co mu ntambara kandi asaba abategetsi ba Mali kurondera ababikoze no kubarengutsa imbere y'ubutungane abategetsi ba gisirikare baba Talibani nabo hamwe n'aba leta z'umwe za Amerika baragirizanya ku mbuga ngurukana bumenyi eh, kuba bateye kubiri n'utwigoro two kugarukana amahoro muri Afghanistan uko kwagirizanya biciye ku rubuga rwa Twitter kubaye mu gihe intumwa z'abanyamerika hamwe n'abatalibani bamaze amezi bari mu biganiro bigamije kurangiza intambara muri Afghanistan umuvugizi w'abatalibani Zabihullah Mujahidi yavuze ku munsi wa gatandatu ko Washington itekubiri n'umugambi w'amahoro yagiriza Amerika kuba ariyo yateye intambara imaze imyaka cumi n'indwi muri Afghanistan yari yishuye ibyashyikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Amerika Colonel Dave Butler yavuze ko abataliban aribo basinzikaje abanyaafganistani bakeneye amahoro mu gihugu cyabo leta zunze ubumwe za Amerika hamwe n'abo bafashanya bateye Afghanistani mu bihumbi bibiri na rimwe birukana abatalibani babagiriza guha indaro abategetsi ba al qaida babagiriza ibitero by'iterabwoba byabaye ku butaka bwa leta zunze ubumwe za amerika nawe perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika yaragabishije bikomeye igihugu ca irani yemeza ko kizosamburwa mu gihe ico gihugu cotera amerika canke inyungu zayo ivyo vyashyikirijwe ejo ku munsi w'imana mu butumwa bwa twitter perezida trump yanditse
urakoze aloyise ku makuru uheje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini abakinyi batatu b'urukino rwa box b'abarundi n'abamenyereza babo babiri bari babaherekeje mu nkino zari zimaze iminsi zibera muri gabon bapfungiwe icamaso ku ihoteli mu ico gihugu imvo nuko babuze amafaranga angana n'amadolari ibihumbi bine n'amajana atandatu na mirongo umunani yo kuriha ihoteli ni inkuru ya eloge wirikaneza umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika amahiganwa abakinnyi b'abarundi bari bitavye yahora yitirirwa akarere ka gatatu muri boxe ku mugabane wa afurika yatanguye kuwa cumi na kabiri ku kwezi ahera kuwa cumi n'indwi ariko ubu yahindutse ay'umugabane wose wa afurika championnat d'afrique mu gifaransa nubwo babuze amafaranga bariha bari bemeranije n'ubushikiranganji bujejwe inkino ko buzobikora imbere y'uko bagenda nk'uko bisigurwa na erike ndayishimiye atwara ishirahamwe ry'urukino rwa boxe mu burundi twarasavye leta kugira tuze guserukira uburundi mu nkino zari zitegekanijwe zo muri gabo za afurika barashoboye twemera abantu batanu mu nyuma tubona yuko batanu badakwiye natwe turabemerera yuko twoshira ko abantu bandi batanu tukabarihira amatike y'indege tumaze kuvyemera rero baca bemera yuko baca bashiramwo n'uwiwabo muri minisiteri bakaba abantu cumi n'umwe tumaze gusaba uruhusha rwo kugira tuze ngaho muri gabo twarashoboye kuriha ayo matike y'indege atanu hanyuma tuzi yuko leta izoturihira ibindi bisigaye tuca turaza kugira ntiducererwe ku murimo wategezwa kutuzana ngaho mu nyuma turarindira na bamwe batandatu basigaye inyuma inyuma turabura turarindira n'amahera turabura mu nyuma turagira umurimo watujanye mbere turaronka n'imidari havyarimana orunera araronka medaille de bronze yayize jama araronka medaille de bronze twebwe rero turarindira yuko hari ico botubwira muri ministeri jejwe inkino turabura niho twabona rero bo muri federation yo muri gabo batubwira yuko twatevye kubariha yuko dutegezwa kubariha mbere barasokorana fagitire y'amadolari ibihumbi bine n'amajana atandatu na mirongo umunani gushika itariki cumi n'icenda turetse ko afungiwe icamasi Libreville babiri muri bo harimo ndayishimiye n'umumenyereza baswe passport zabo n'uburyo babayeho ntibushemeye na gato tufashwe nabi cyane kuko mbere no gufungura ngaha badufungurira nabi gose hari ibintu by'imikate byumye bitagira n'inkozo baguma babaha nyene kugira umuntu ntapfe gusa usanga nyene abakinyi kugira baje mu buriro umengo bagenda baraganya ati mbega yemwe turagenda kuri bijya bintu nabo n'abantu batagira urufaranga imbere n'inyuma kubera atakamba nyene bagize tumerewe nabi gose ubu twabwiye yuko atako vyifashe atako tumerewe kuko gushika ubu ntituraronka umuntu aduhumuriza twifuza yuko bariko barabikora kugira baturihire ayo mahoteli nikumbure n'agahamba k'ababokiseri bahora babaha yuko bakaronka turi muyabira turarindiriye muri gabo naho urumva amapasiponi baradusubiza ntitubona iyo bica kabisa turarindiriye kugira turabe icovamo kumbure ko vyavuzwe ku maradiyo gose mbona abamenyeshamakuru mugomba mubimbaza twibaza yuko nawe ntu leta ntitureku leta n'umuvyeyi wa bose iraraba icidufasha mu maguru masha kugira tuve muri ibi bintu mu kurindira yuko ibafasha ubutwara ishirahamwe rya boxe mu burundi asanga hashobora kuba n'izindi nkurikizi mbi nawe tudashobora kumenya ico bariko barategura aba bantu bo muri gabo ukuntu badufatiye amapasiporo ntidushobore gufungura uko dushaka urumva ko ari ibibazo kandi urumva barashobora kutwitwarira muri zone mbere no muri ayiba ugasanga badufatiye ibindi bihano ruhasha bikomeye urumva rero nta fere twaba tugize tutarishe twaba twiyandagaje kandi urumva ari ibintu twavuyeho tuzi ko dutegerezwa kurya kuko hari igitabo bita team delegations handbook barungika bakashiramwo ibintu kuntu bizogenda byose vyarimwo yuko dutegerezwa kuriha amahoteli mu ofisier akariha 60 dollars par jour mu kinyi akariha 40 dollars par jour dutegerezwa kuyariha kuko ni nitegeko aba bakinyi n'abari babaherekeje bari kuba bavuye muri Gabon kuva kuri uyu wa gatandatu bagashika ibujumbura kuri uyu w'Imana batera kamo ababishoboye bose kubafasha na cane cane umukuru w'igihugu c'u Burundi asanzwe akunda inkino na rya bari binanase bakaronka imidari ubushinganje bujejwe inkino buremeza ko bagiye muri Gabon bahawe uruhusha nabwo nk'uko biboneka mbere kuri izo mpusha zahanahanywe ku mbuga nkoranyambaga zamenyesha amakuru b'abarundi ariko busigura ko hari bimwe mu vyitonderwa procedure mu gifaransa umugwi wagiye utitondeye na gato eroje urikaneza Nairobi ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu gisagara ca minembwe mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo hari agahengwe muri iki gihe inyuma y'imishamirano n'ingwano yahora hagati y'abanyamurenge ababembe hamwe n'abafurero bafatikanije n'abanyindu byicaza sebatware alexi umuvugizi wa force novatrice pour le progrès au congo yahaye ikiganiro ijwi ry'amerika muri iki gihe hari agahengwe k'iminsi ibiri ariko intambara yari imaze icyumweru cyose irimo iraba hagati y'ubwoko bw'abanyintu ababembe bafatikanyije hamwe n'abapfurero barwana n'ubwoko bita abanyamurenge muvuze ko ako gahingo ari ak'iminsi ibiri mushaka kuvuga ko iminsi ibiri irangiye iyo ngwano izosubira ntabwo twabimenya bitewe n'uko hari agahengwe kabaye muri iyo minsi ibiri ntituramenya ngo kava kuki ariko abarwana bo baracyari hari ntabwo bari bagenda
ako gahengwe kavuye kuki ako gahengwe kabaye mu gihe hari delegasiyo yari ivuye ubukavu yari iyobowe na minisitiri milere manase ruhimbika igizwe na generale muhindo mundosi generale muhima komanda de la polisi frank depute pensiyo n'abayobozi b'ayo makominote arimo ararwana batanu hamwe n'abakoloneri bane ba sardesi n'umukuru wa anete nibo bagiye muri minembwe kugira ngo babashe guhuza ayo moko arimo arashamirana arimo ararwana bagarutse rero nibwo iyo minsi ibiri ishize navuga ko habonetse ngo bahengwe intambara yabaye nk'ihagarara murafite akizero ko abo batetsi bazoshobora kujijura iyo mirwi yose itana mu mitwe igaheba iyo ngwano maze iyo ngwano iyo ngwano ikarangira niyo gahunda ihari leta cyangwa se guverinoma ya kongo irimo irashakisha kugira ngo ikore imishyikirano ariko mu by'ukuri iyo mishyikirano bayitangije kuva mbere hashize igihe intambara yatangira ahantu bita rurambo itaragera minembwe bagerageza kubahuza ariko ntabwo byaheze intambara ntiyarangiye kugeza n'uyu munsi iracyakomeje rero nta cyizere dufite ko iyo mishyikirano mu by'ukuri yatangiye igisubizo
icyatumye iyo mirwi y'amoko itangwa gutana mu mitwe umuzi w'ingorane watanguye ryari umuzi w'ingorane n'uyu
intambara yatangiye ku itariki enye z'ukwezi kwa gatanu ubwo umwami w'abanyine witwa kawaza yafashwe n'umukomanda bita ngo ni semahurungure semahurungure ni umukomanda wahoze yurubwije nyamusaraba ariko nyuma baje gutandukana yamufashe bavuye mu isoko bavuga ko yamukubise kugeza apfuye nizo zateye abashinzwe kwigumura batangira intambara ubwo rero bahise bafatikanya n'abapfurero n'ababembe batangira kurwanya ubwoko bw'abanyamurenge barasa abantu mu mibunda barasa abandi imihana bita cyangwa se village mibunda abandi mu mikarati kugeza bageze mu minembwe kuri none ari intambara yarimo ibera
ikintu ku bwanyu corandurana n'imizi ibibazo biri hagati y'ayo moko n'ibi
mu by'ukuri twe tubona ko nta kindi cyarandurana uru rwango imizi ni uko habaho kwicara impande zose zikabasha kuba zareba ibibazo bihari hanyuma bakabikemura kandi nubwo babigerageza kenshi bikaba bidatanga umusubizo igisubizo nk'uko tubyifuza ariko turifuza kuko ibyo biganiro byahoraho bigakomeza kugira ngo tubashe kuba twabona amahoro muri kariya karere
mu kanya gatoya cyane rwose abanyagihugu b'inembwe muri iki gihe bamerewe gute bibaza iki kuri iyo mishyikirano yakoreshejwe n'abatetse mu by'ukuri bari biteze ko hagomba kuboneka amahoro ariko muri rusange uko bifashe mu by'ukuri birababaje ubarebye uko bimeze abantu bavuye mu byabo amatungo yaranyazwe inzu zaratwitswe mbese ubuzima bw'abaturage bumeze bumeze nabi rwose nk'uko nabivuga ntabwo bwifashe neza ariko imishyikirano iracyakomeje ni nayo twifuza kugira ngo ikibazo kiba cyakemuka bicaza sebatware alexi turabashimiye cyane rwose ku kanya muhaye radiyo y'ijwi ry'amerika murakoze cyane natwe turabashimiye banki y'isi yose igiye gutanga miliyoni amajana abiri z'amadolari ni ukuvuga amafaranga y'u rwanda ashika ku miliyaridi ijana na mirongo umunani azofasha mu kuzamura indero n'inyigisho ni inkuru ya sumita kabuyi umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda ikibazo cy'ubucucike cyakunze kugaragara mu mashuri menshi yo mu rwanda cyane cyane ibigo biherereye mu cyaro ariko no mu mujyi hari aho usanga ibigo bimwe by'amashuri bifite abanyeshuri bagera ku ijana mu ishuri rimwe muri ibyo bigo usanga icyiciro cya mbere kigizwe n'abana mirongo cyenda biga mbere ya saa sita abandi bakiga nyuma ya saa sita kubona ibikoresho nkenerwa mu mashuri nk'ayo bisa nk'inzozi urugero ni urw'abanyeshuri bo mu rwunge rw'amashuri ya kinyinya cyubatse mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali biga mu ishuri rimwe bagera kuri mirongo cyenda kugira ngo abo banyeshuri babone aho bicara bisaba gutanguranwa intebe uzindutse akaba ariwe wiga yicaye twicara hasi baratubangamira kubera yuko nyine twicara hasi biba bituvuna no kwandika tutwandika dupfukamye cyangwa twicaye turifuza intebe nyine twegara ku ishuri ryacu twicara hasi bamwe bicara nyine ku ntebe z'abarimu kandi nyine banazivuna bakazishyura hari abicara ku majerekani amajerekani yo kuvomeramo abandi biga bahagaze abandi bicara kuri burokisima nyine ni ibibazo gusa gusa nyine nyine ubundi wazindutse niwe wicara nyine mu ntebe umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwa kinyinya mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali madamu mushimiyimana eme beata nawe yemeza ko aba bana bicara hasi kubera intebe zidakwiriye urebye amashuri menshi dufite ikibazo cy'ubucucike amashuri menshi bigaragara ko arimo abana bagera kuri mirongo icyenda mu cyumba cy'ishuri ubwo rero ayo mashuri yose kugira ngo abana bicare ku ntebe zikwiriye bicare neza ntago bikunda ubu dufite mu mwaka wa mbere segonderi umubare w'abana mirongo icyenda mu wa mbere pirimeri umubare w'abana mirongo inani na batanu hose rero wumva ko umubare w'abana ari munini urenze ubushobozi bw'ibyumba by'ishuri bihari ndetse n'umubare w'intebe ukaba mukeya kuko umubare wa- w'intebe zakabaye ziba mu ishuri umubare w'abana urenze umubare w'intebe dufite ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi ubumenyi n'umuco unesco iteganya ko nibura umwarimu umwe agomba kwigisha abanyeshuri bari hagati ya mirongo itatu na mirongo itatu na batanu mu gihe mu rwanda hari aho mwarimu abarirwa abanyeshuri mirongo icyenda baza mu gitondo n'abandi nk'abo biga nimugoroba inkunga banki y'isi yateye u rwanda igiye kuzifashishwa mu burezi cyane cyane mu kibazo cyo kongera ibyumba by'amashuri bishobora kuzarangiza iki kibazo cy'ubucucike umuyobozi wungirije wa banki y'isi ushinzwe afurika bwana hafesi gane ubwo yagiranaga ibiganiro n'abayobozi b'u rwanda barimo minisitiri w'imari uziyendagije imana baganiriye ku mishinga itandukanye irimo uwo guteza imbere uburezi bw'u rwanda uyu muyobozi yasobanuye ko uyu mushinga w'amadolari miliyoni magana abiri uzibanda ku kongera ibyumba by'amashuri no gushyira ibikoresho bihagije mu mashuri minisitiri w'imari n'igenamigambi uziyendagije imana yavuze ko uyu mushinga uzafasha leta y'u rwanda mu kugabanya ikibazo cy'ubucucike mu mashuri Tu- ubu turimo gutegura umushinga wa miliyoni zigera kuri magana abiri uzafasha eh, kuzamura ireme ry'uburezi bimwe mu zibandwaho cyane akaba ari uku kongera ibyumba by'amashuri n'ibikoresho kugira ngo tugabanye ubucucike bw'abana mu ishuri rimwe abana babe bakeya umwarimu ashobora kubakurikirana umwe ku wundi ariko hakunda kunoza inyigisho hari uguhugura abarimu n'ibindi byinshi ariko igice kinini kizaba kirimo nibura kitagera kuri cyagera nko kuri mirongo irindwi ku ijana ni ukongera ibikorwa remezo by'amashuri kongera ibyumba eh, gushyiramo ibikoresho no kugabanya umubare w'abana mu ishuri kugira ngo abana bige neza bisanzuye ni nk'itatu kuri itanu bitewe n'uko umushinga uzihuta icyo turi mu kuganira gusa ni uko wakwihuta wakwemezwa vuba ngo utangire bakaba batwemera ko nko mu kwezi kwa munani ushobora kwemeza abarezi bemeza ko bigoranye gukurikirana abana barenze ijana na mirongo itanu baca imbere y'umwarimu ku munsi bikaba bitashobokera mwarimu ufite abo banyeshuri kuba yabasha gukurikirana buri mwana wese urugero agezemo ndetse no kuba yabasha gukosora umukoro mu gihe yaba yawutanze abakurikirana hafi uburezi mu rwanda bemeza ko ubucucike bugaragara mu mashuri amwe n'amwe yo mu gihugu ndetse no kutagira ibikoresho nkenerwa mu mashuri biza mu bya mbere mu bidindiza ireme ry'uburezi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
turabasuhuje bakunzi banywanyi b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda unaho umwanya ikiganiro cerekeye inkino na siporo zabereye mu rwanda mu mpera zindi turangije dushikirizwa na mugenzi wacu jean claude munyandinda
mu mukino w'intoki wa voleboro ejo bundi kuwa gatandatu ikipe y'ikigo gishinzwe ibirebana n'ingufu z'amashanyarazi mu rwanda reg volleyball club yegukanye igikombe cya shampiyona y'icyiciro cya mbere ku makipe y'abagabo ni nyuma yo gutsinda ikipe ya gisagara volleyball club amaseti atatu ku busa mu mukino wa gatatu wa kamarampaka wabereye kuri stade y'i remera reg volleyball club yarushije gisagara volleyball club ku buryo bugaragara mu mikino itatu ya playoff yahuje aya makipe yombi reg volleyball club yatsinzemo imikino ibiri umutoza w'iyi kipe benon mugisha ukomoka muri uganda avuga ko iki gikombe bagikesha ubwitange bw'abakinnyi Eh, ibyishimo ni byinshi ariko abakinnyi bakinnyi bo bakinnye cyane so ntari njyewe utumye regi ibona igikombe ni abakinnyi ntari njyewe njyewe just ni ukubamanejinga gake ariko nibo bashyizemo ingufu nyinshi cyane silvesita icya mbere afite experience yo gukina n'abasiniya pureyasi bose sibyo so kandi n'ikindi cyusa yavuye hanze akina neza cyane nicyo cyatumye dutangiza silvesitiri amanze yamenyera abakinnyi bose yuko abazi bose kugira ngo atume bakina neza kapiteni wa Reg Volleyball Club akaba asanzwe ari na kapiteni w'ikipe y'igihugu Christophe Mukunzi wanatowe nk'umukinnyi mwiza kurusha abandi muri iyi shampiyona irangiye asobanura ko gukinira ku kibuga cyo kuri stade ntoya y'i Remera byatumye bisanzura kurushaho ni ibyishimo byinshi cyane ku ikipe ya rege Ah, kuva yaza murabizi ko yagihoraga ibi ya kabiri sinzi ukuntu nabisobanura ku bwacu nk'abakinnyi buriya umukinnyi arishima bye- byensiri bikarangira wenda nyuma y'umunsi umwe ariko kuri rege yo sinzi ukuntu babyakiriye bo ni ibindi bitangaje Ah, ngereranyije umukino w'ubushize badutsindira iwabo Ah, navuga ko umukino badutsindiye iwabo iwabo wa gisagara uba ufite byibuze nka mirongo ine ku ijana yo gutsinda bitewe n'abafana baba bahari bitewe na jimunaze yabo ukuntu yegeranye ariko urabona hano muri petit stade ubasha gukina volley kurimo uka- ubona umwanya wo kwisanzura ntabwo umufana yirukira mu kibuga buri kanya Ku ruhande rwa Gisagara Volleyball Club, umutoza Eliya Mutabazi wari wariyambajwe mu gihe gito ngo afashe iyi kipe kurangiza shampiyona, atangaza ko nta biganiro byari byabaho kugira ngo abe yatoza Gisagara Volleyball Club mu buryo buhoraho.
ntabwo turagirana ibiganiro nari mpari ku- kumufasha biranambaje kuba naje gufasha ariko bikagenda neza ku munota wa nyuma bikanga ariko icyangombwa cyari umutima wo gukunda vore no gufasha ikipe ya gisagara muri rusange nta masezerano dufitanye amasezerano narangira na, na karabu dufitanye nzafata igihe ndebe niba hari ama ofa azaba ahari ndebe aho najya aho nagira akamaro Twerekeje mu mupira w'amaguru, ikipe ya Rayon Sport irimo kugenda isatira igikombe cya shampiyona mu gihe mukeba wayo APR FC yatangiye gutakaza icyizere. Mu mpera z'icyumweru gishize ubwo hakinwaga imikino y'umunsi wa makumyabiri n'umunani, Rayon Sport yatsinze Musanze FC ibitego bitatu kuri kimwe kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Uyu mukino wabaye kuwa gatanu. Ejo bundi kuwa gatandatu, APR FC yagiriye ibyago kuri stade Muhanga mu ntara y'Amajyepfo, itsindwa na AS Muhanga ibitego bibiri kuri kimwe. Mu gihe hasigaye imikino ibiri kuri buri kipe kugira ngo shampiyona irangire, Rayon Sport iracyari iya mbere ikagira amanota mirongo itandatu n'atandatu. APR FC irayikurikira ku mwanya wa kabiri n'amanota mirongo itandatu n'abiri. Rayon Sport isigaje gukina na Kirehe FC na Marine FC, naho APR FC ikaba igomba guhura na Espoir FC ndetse na Police FC. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
inshuti mwese mukundi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro tubateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fatuma karara alimasi yadufashe kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri mikoro mwari kumwe na federike munikije amakuru nayo mwashyikirijwe na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo